mootummaan itiyoophiyaa torban lama dura jechuun gaafa muddee 21 kanneen hiriira mormii naannolee oromiyaaf amaaraa keessatti geggeessametti hirmaatan jechuun qabee mooraalee xollaayeef birshalaqoo keessatti hidhee ture kuma shan gallakkisuu beeksisee ture namoonni kun leenjii haaromsamaa fudhatanii gallakkisaman jedha mootummaan jarreen gallakkisaman keessaa kanneen mooraa xollaay keessaa haalatti qabamaniif haala mooraa sana keessaa akkamitti ibsan namootu dhiyeenya kanneen qe'ee ofiitti deebi'an keessaa. namoota haasofsiise kutaa duraa jimaata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama har'a kutaa lammataa itti fufa gaaffiif deebii nama saduraa waliin geggeesse bakka jimaatatti dhaabnerraa itti fufa namoon.
dhiheenya yeroo gallakkifamuudhaaf qophooftan yeroo muummichi ministeeraa itiyoophiyaa haayilemaariyaam dassaaleeny bakka isin gallakkifamtanitti argaman sana dogoggora keessan amantanii fudhattaniittu kanaaf kana keessan deebi'u jedhanii dubbatanii turan. dhugumatti hafuurri sun mooraa sana keessaa ni mul'ata ture hafuurri gaabbii.
inni kun namooti muraasni ba'anii fuulduratti wanta jedhanidha malee namoota keessa lixee akka hubatte kanan godhee kanan balleesse namoota jedhaniin agarra ofii kooti. walumaa galamma gaafa walirraa hubannuu akkasitti naqabanii utuun karaa deemuu inni kaan hojii oolmaa yookaas qansiraa hojjechuu dhufee tan qabame jedha. kana jedhee wanti namni an kanan godhe jedhee akkuma icciitiitti illee namni nutti dubbate jiru. Namoota muraasa uummata fuulduratti ba'anii kan balleessineerraa jedhanii yaada kenneerraa kan hafe hafuurri akkasii namoota keessa hin jiru.
Namoota isin beektan warra waliin deemtan keessaa ka gara fuulduraatti bahee ani badii hojjedheera balleesseera naaf dhiisaa jedhee dubbate jira.
Warra beeku keessaa namoota akkasii hin jiran.
Suuraan isaanii televezyiyoonaan kan mul'ate namoonni jiru. Kanaan dura hin beeknee amma barreerraa waan adda addaa akka jedhan jiru. Namoota kana keessaa namoota beektu qabdaa?
Namoota iddoo birooti waan ta'eef namoota qaamaanii wajjin ture iddoo biroodha. Isaanis immoo yaaduma waliigalaa tilmaamumaan akka waan yaada namootaa ta'etti ibsan irraa kan hafe qabatamaan an kanan godhe balleessa akkasiin balleesse jedhanii ofii isaaniitii kan dhuunfaa isaanii wanti isaan dubbatan hin jiru anis hin dhageenye jechuudha.
Walumaa galatti ammam jijjiirraa fiduu danda'a jettee yaaddaa leenjiin kennamu kun.
Jijjiirraa kan fiduu danda'u namni utuu qabatamaan balleessaa balleessee waan balleesse sanarraa yoo deebi'eetu jijjiirraan dhufa jedhama amma namooti akkasumatti shakkiidhaan yookaas immoo yakka sobaatiin naqanii namni silumaa nagaa waan irraa jijjiiramu qabu. Maalirraa akka inni jijjiiramu namaan galu. jijjiirraan kan dhufuu danda'u yoo akka dubbatamutti mirgi dimookiraasii hojiirra oole mirgi dhala namaa yoo hojiirra ooledha malee akkasumatti nama qabanii hidhuudhaan wanti jijjiiramu waan jiru natti fakkaatu balleessaan garuma qaamolee namoota akkasumatti waan balleessanii hidhanii hamma jirutti akkasumatti nama hidhuu qofaan wanti jijjiirraan tokko dhufu natti fakkaatu.
Dhaggeeffatoota keenyaa dargaggoon mooraa xollaay keessaa dhiyeenya gallakkisamee gara qeessaa shawaa lixaa keessatti deebi'uusaa nutti hime immoo sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka reediyoon hin himamne nu gaafatee jira. Haala itti duraan qabame akkanatti nuuf ibse.
Galgala ijoollee waliin utuu karaarra deemnu humni waraanaa akka paatrooliitti adeemtu jirti murtittifamtuudha. Nama fuutee mabaddee karaarra nu fuutee mabaddee afaan Oromoon beekanii Amaariffa hin beekanii baasanaa isaan hin beeknu kaampii waraanaa meejar jeneraal Ayyaloo Maraa jedhamu keessa nu ka'anii achi immoo eegga torban tokko nu garafanii booda makiinaa paablikii halkan bitanii dhaabanitti nu fuudhanii deeman.
Mooraa jeneraal Ayyaloom Araayyaa jette kun eessa mooraan kun kan inni jiru?
Hoolataa jira. Gara torban lamaa turre ifan agarru guyyaa manuma keessatti nu hidhuu achumaan nu reebanii ispoortii duwwaaf gad nu baasu qanii masaallee waliin beeknu garuu gara guyyaa kudha lamaa kudha sadii ta'a. Utuu eessa buutee keenya maatiin hin beekinidha kan isaan nu fuudhanii deemanii.
Ammam taatu kanneen hoolataa mooraa jeneraal Ayyaloom Araayyaa sana keessa turtan?
Namni hedduudha garuu makiinaan. sun kabaatu nama jaatama jedha wambarri isaa garuu gara nama dhibbaaf digdamaati ka makiinaa sanaan ba'ee kaampii san keessa ka ture gara nama kuma lamaa hin caala jedhee yaada lafa waraanni itti shaakalu waan ta'eef namni dhufee hin gaafatu.
Achi keessatti reebicha nurratti geggeeffamaa ture nu qorataa turanidha kanati jette maal maal sin qoratan eenyu kan reebicha sin irratti geggeessu.
Reebicha kan nurratti geggeessu waraanuma. ቆረና ሆማ ምች በማንነታችን አንደራደርም፣ በማንነታችን ስትመጡብን አንሰማቸውም ከኑመ ጀዱudha kan isaan afaan amaaraa nutti haasa'anii sirriima singashinaa minaamin jedhu qorannoo gara biraa osoo hin taane uummata kakaastanii uummata keessa guutanii kaatanii olola dhageessanii kaatanii mirga maalii qabduu maal mirga gaafattuu jedha inni tokkomma firiideemii jettan kana firiideemii eessatti beektu isinii isinnin afrikaan firiideemii eessaa beekaa jedha lakki nu karaarraa nu qabattanii yoggaa jenneen namni nu dhaga'u hin jiru. lafarra nu butuu baay'ee baay'ee dhala namaarra waa hin ga'iniidha kan isaan nurraan ga'aa turan miilla hidhanii qilleensumarra nama sadan wal duukaa hidhu lafa an kaatteessa irra keessaan immoo samiitti bulin baanee gidduutti harki kee lachuu hidhameera miilla miilla harka harkarra qaama lafa fedhanidha kan isaan fireeban achi bosanii ibsanii sirra deemu lafa duwwaarra sirra dhaabbatanii ispoortii sirratti hojjetan achi immoo sakaasan immoo gaafa dhanni keenya horgobbaa'u san immoo bishaan biilan lafan fidanii mataatti kan nu naqan dararaa dhala namaarra hin geenyedha kan isaan nurraan ga'aa turan iyya wawwaattuudha bakka halkan.
ennaa mooraa waraanaa keessaa sin baasan meeqa taatu iddoma tokko sin geessanii fuudhanii.
eeyyeen nama gara dhibbaaf digdamaatti taana garuu nu warra hiriyaa turre san gargar nu hiikan achi gaafa geenyu immoo gabaatti hidhannee baane oromiyaa xiqqoo argine achi deemne jaarsi waggaa saddeettamaa sagaltamaa ijoollee waggaa kudha shanii marti ni jiru bakka isteejii barbaadde irratti nama hin argatta ka oromoo ta'e duwwaa achi wallagga dambidoollo irraa alargee irraa arsii irraa lafni dhabame hin jiru oromiyaa maraa irraa achitti wal arginamne. Achumatiyyuu giruuppii qabna nuti nuun warra dargaggoota asii nu fuudhan deeman kan iddoo biraatti kan isaan naqanii nu hidhanii achumaan dararaan keenya itti fufee kan keenya.
Achuma mooraa xolaa'ii keessatti dararaan itti fufeedha kan itti jettu.
Eeyyee caammaa as gannee deemne kophee miilla keenyaa asitti nurraa fudhatanii sasirimayyuu miilla duwwaatti irraa barahaadha inni ho'aa baraa sana ashawwaarra nu deemsisanii. ispoortii jedhanii yoo dura baate hin reebamta yoo duba deemte hin reebamta achi samii aduudha ashawwaan miilla si waraana hin gubaa gaafa achi dhuftee kaampitti ol deebitu immoo nama dhibbaaf oliin immoo kilaasii tokko keessa teessaa dararaan isaa baay'ee cimaa ture inni kan keenya itti fufe kan warra kaanii hin beeku malee nyaatni hin jiru dhaabbata akkasii kennu bishaanni hin jiru daabboon sun ilkaanii miti dhagaan bukuttee waa hin cabne kadhalli namaa hin nyaannedha kan isaan nuu kennanii.
eega xolaa'ee deemtanii oo qorannaan sin irratti geggeessamu kan akkamiiti maal sin qoratu maal sin gaafatu.
Eenyummaa keenyaan nutti dhuftanii isin hin dhageenyu. Isin miti Afrikaa matu mirga hin qabu. Firiidamii eessaa beektu isinii. Isiniin qaqqabneetu sin bushinaa. Kana ta'uu baannaan immoo mataa keessan gadi baasnee xiyyitiin dhoonna. Eenyu kan nu gaafatu hin jiru. Kanaafuu zim jedhii jiraadhu yoo barumsa baratta taate yoo baratte irraa bareeda. Eenyummaa keenyaan nutti dhufta waa ta'eef amma isin nu gubdan isin gubnaa. Hamma nagaa nu dhabsiistan nagaa isin dhabsiifnaa. Nu amma akkasiitti garaa jabaannaa. Jedhaniiti achitti illee hundaa'uun du'a kafeete kottennaan ijoolleen namni lama du'eera amma asitti iyyuu amma simoona ajjeesi jedhanii gadi ba'anii waliin ba'anii as hin deebine inuma ajjeesan ta'uu mala.
mooraa xollaayi sana keessatti leenjiin akka kennamaa turedha ka mootummaan dubbate yeroo namoonni kuma afuriif dhibba saddeetii ol ta'an keessuma oromiyaa keessaa kanneen kuma afur ta'an yeroo hiikamanitti muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyiillee ittiin deebi'amu jettanii jirtu akka dogoggora kanatti hin deebine dubbattanii jirtu mootummaanis waan dogoggoreen sirreeffataa si waliin dubbata jechuudhaan haasawa godhanii turan. Leenjiin achitti geggeeffamaa ture leenjii akkamiiti?
Karatiin tokko maal jedha beektaa? Inni arge hooteetti jennaan inni nagarre hinoone jedhee jedha. Kutaa gara biraaf haa kennan malee nu leenjii nagarre. Namni reebamaa eessatti leenji'a? Nama hoonuu hin jenne namni ka leenjifamu. Isaanoo akka horiitti kan isaan nu reebaa turanii ganama horreebamaa galgala horreebamaa karaarra ispoortii jedhanii yoo dhagaarra nu adeemsisu achi aduun gasitti gubaa hagabuun jira beelli jira eessaan nu barsiisu maalisa jedhudha kan nu baranne gama kanaan kutaa garbiraa yoo leenjisan hin beeku malee an leenjisa jedhan kan hin agarre.
Ati warra kuma afur Oromiyaa keessaa gallakkifaman bakka muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleeny dhufanii dubbatanitti warra hidhaman keessa turte.
Keessa nu makiinaa waraanaa olaarisan tokkotu achi halkanuma kaabaa jedhanii ashaaraa keenya nurraa fudhatan jalqaba ashaaraan keessan geeraa iji keessan harki keessan ashaaraan waan ka'eef kan lammata hin eeggatu way fannifamtanii du'u lafa jirtanitti immoo iyyisiidhaan rukutamuudha malee wanti biraatiif barbaannu kan jedhuudhaan nu baasan nama dhibba tokko kudhanii taane jedhee yaada.
Guyyaa namoonni kuma afurii ol gallakkifaman sana dura moo sanaa booda ka gallakkifamtan?
Achi keessa humna jirrutti infoormeeshinii gara biraa hin beeknu namaa waliin kan wal agarru gaafa ispoortii hojjennu gaafa gannu baasan wal agarra fagoo fagoo irratti jaarsolii sanis fagoo fagoo irratti agarra. Warri kaan garuu meedaa keessa kan oolanidha. Kuma afur gadhiisanii achi gaaffii sana gidduun na fakkaata kan nu gadhiifamne. Yeroo nu gallu uummanni siiqamee achi galee jira wanta ta'eef jechuudha.
Warra kuma afurii sanatti dura gallakkifame jechuudha.
Eeyyee.
Yeroo gallakkifamtan akkasumatti mooraarraa gad sin lakkisan moo konkolaataadhaan fuudhanii keessanitti sin deebisan moo akkamitti?
Dhufanii Finfinneetti nu gatan halkan waan baaneef achi Finfinneen nu fidanii Finfinneematti makiinaarraa gannu haasa'anii naannefatanii deeman.
Achii booda akkam taatan maaliin deemtan?
Silkii keenya nurraa fudhataniiru kophee nurraa fuudhaniiru birrii kiisii keenya keessa ture hunda ishee fudhatanii jiru. Laftan nu gaaftamnee gurbaan takka miillaan fira qaba ture gara goorgisii jedhan sanaa achitti dhaqee fira isaa sanirraa hanga nuyi teenyutti fira isaa sanirraa dhibba afur na fakkaata nu fidee nu hire warra nu beekuuf hiree warri kaan immoo achuma keessatti babbattanamanii badanii lammee waan deebi'anii nu qaban itti fakkaate inni kaan hin dhokatee isaan hin deddeemne walirraa ol gargar yaa'e.
Mootummaan kan inni jedhu namoonni leenjifamanii seera seeras baranii mirga isaaniis baranii deebi'anii jiru. Kanneen kuma kudha lama ta'an immoo deebi'anii leenjiitti galanii leenjii fudhatu kan jedhu dubbatamee ture koomaandi poostiirraa. Akka milaaltu kanatti leenjiin kun ammam qalbii namootaa jijjiiree hubannaa namootaaf kennee mootummaaf kanneen hidhaman gidduutti walitti dhufeenya yookaan wal hubannaa uumeera jettee yaadda.
Namni koo hin maraanne bara uummanni Oromoo firiisaa mana isaatti dhufanii reebanii mana isaatti dhufanii buqqayii qe'ee qeerraa ka'ii jedhanii qe'ee namaafni kan inni barbaade mirga mataa isaatii ana waaqatu na uume lafa kana irratti jiraachuun qaba jedheeti kan inni gaafate malee hanna irratti hin bobbaane saamicha irratti waan bobba'e miti kun waan rileeshinii uumu osoo hin taane uummata Oromoof ilaalcha isaan qaban. Baalii akka isaan itti laanne hubannee galle malee sammuu isaatu jijjiirame wanti jedhamu ani jira jedhee yaadu. Abbaa irree ta'uu isaanii dur fagootti dhageenya turre amma immoo harka isaanii keessa gallee agarre.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen armaa olitti ibsanuuf kennan namoota mooraa xollaa keessaa deebi'an lameen ibsa isaaniif guddaa galatoomsachaa kanarraa kanumaan hin xumura nagaatti ani namoo daandii. This program has come to you from the Voice of America, Washington.